different groups o. different groups there o all of them dey agitate they say make nigeria comot na akure we dey o. Ondo State capital na there BBC pidgin they bring you live coverage of Yoruba Nation rally wey Yoruba people do wey dey organize for here say dey work for one Nigeria. The group wey be say na dem dey champion the na dem be Ẹgbẹ́ Ìlànà Ọmọ Oòduà na the name of the group be that Ìlànà Ọmọ Oòduà other Yoruba groups don dey join dem papa mama don dey join dem they say dem no wan do again o. Oh. They say they no want do, like Yoruba people talk and say they no want do for Nigeria again. Say they want come out here. E go interesting say. no. of them say that they support o. Oh. They say they support. Na the Yoruba anthem na you dey hear so, the Oodua anthem na you dey hear so youth sef don comot o youth dey here o dem dey dey to say dem support o see dem na different youth group na our e dey front Ìdànrè follow this one na our Ìdànrè e dey here ẹgbẹ́ àwọn abẹ̀bí that's midwife. Somebody that they talk, be say they don't want to hear Nigeria again. They say now, oh, do our republic, they want to hear, oh, do our nation. na cathedral with dey near so. Thank you. and that. No Nigerian election in Yoruba territory. They say they don't want any election for Yoruba land come 2025. Nigeria. don near cathedral now. People they agitate. They say no be say they want fight o, oh. say no be say na fight. Say wetin they want say na referendum. Na wetin dem tell BBC pidgin be that o, oh. na people where they agitate talk am, no be BBC pidgin o. Oh. They say they want come out. o, say you don do. They say you don do Oh. You hear them so? People don't get out. That's another test. Don't take junction. And that's we dey go now. We don comot Itikon now. We dey go garage. Thank 啊！ Country people, na Akure we dey o. Oh. Akure, the capital of Ondo State, oh. na o. Oh. Where Yoruba people dị o rally o. say they wan comot naija the group wey dey in charge na ẹgbẹ́ ìlànà ọmọ yorùbá where other group don dey join dem o they say ilé ti yá support and independent oduduwa nation báwọn mean, say make dem support dem make dem give dem independence o say they wan comot naija say they wan go home they say enough is enough o oh. they say enough is enough o oh. say they wan go. womanhood is not by force o oh, it is by choice o oh. say dem don choose naija o oh. and dem don choose oduduwa oduduwa nation o say dem no want dem no want naija again say e don do o they say e don do o. àwa ṣe mi fún yín lórí rọ àwa ṣe kan fún yín lórí rọ àwa pèsè oúnjẹ lórí rọ àwa pèsè iṣẹ́ lórí rọ. wọ́n kéré sí nọ́mbà wa wọ́n kéré sí nọ́mbà wa àwọn fúlàní wọ́n kéré sí nọ́mbà wa wọ́n kéré sí nọ́mbà wa wọ́n kéré sí nọ́mbà wa wọ́n kéré sí nọ́mbà wa say dis people dey sing o. Because say other tribe say dem small kéré sí lọ́ba wa wọ́n kéré sí lọ́ba wa wọ́n kéré sí lọ́ba wa àwọn fúlàní wọ́n kéré sí lọ́ba wa fúlàní kéré sí lọ́ba wa wọ́n kéré sí lọ́ba wa wọ́n kéré sí lọ́ba wa àwọn fúlàní wọ́n kéré sí lọ́ba wa sí lọ́ba wa wọ́n kéré wọ́n kéré wọ́n kéré wọ́n kéré sí lọ́ba wa wọ́n kéré sí lọ́ba wa.

dọ́gbọ̀ àyẹ̀dà wọn ò ní dọ́gbọ̀ àyẹ̀dà wọn ò ní dọ́gbọ̀ àyẹ̀dà wọn ò ní dọ́gbọ̀. They made dem go their nation o say 1940 amalgamation say you no dey stand again say you don do say Yoruba people wan go o. They wan dey they wan dey their day o. No be smart for us dem don tok am say they no go fight no fight for her. o we see and na just the rally when they go for her. everybody they agitate. here na adesida road intersect na there we dey na this road lead to isiko old garage This side Now na oyemekun road and for this side And the road wey lead to old garage be this. From there we enter market. Na Isikon where we dey come from? Na be this side. Na cathedral, cathedral junction na we dey so like this. You see say traffic don heavy for here because say dem don enter the main road. So we dey match but we still dey expect if Sunday go and Professor Banji As it is, so e still there? Oh, na different different banners dey show for here Oh, different different banner na another new banner even be this one this one na even big pass e say nigeria is killing people no more nigeria e say nigeria is killing people ẹ kúrò níwájú ẹ ọ̀gá e say kill nigeria before nigeria kill you na dem dey talk am o na dem dey talk am o oh. na the leader na him be that professor banji akintoye na him be the president of ìlànà ọmọ oòduà. This one, they see how na sef. Country people na wetin happen na wetin dey happen for Akure be dis o Ondo State capital. Thank you. As you can see, we are part of the leaders for this side, IBG, so remember Baba we wear white, white and Yoruba regalia. Okada people say don't join, and they flag with that. Afresa. Afresa. Now they all do a flag with that, but now they see so. at the intersect we still dey the train dey move small small na youth be that o youth wey be say dey too dey support the agitation o. everybody say one go. Thank you.

I'm not going to to do that. Ano kaya ka mo ba eh? They won't sing the national anthem, I mean the Yoruba national anthem again. They won't, they won't sing am again now. Ah. Now the Baba wey dey lead dem dey tell them, say make sing again. Say the name of the anthem now: Ogu Adulawo, the pride of the Yoruba nation. Israel. Yoruba Nation anthem, I dey sing so. people don't start at attention now.